muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi ndabashuhuje ikaze mu kiganiro cyanyu muri isanga radiyo yanyu ijwi ry'amerika ivugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri murisanga kandi muyikurikire uko irimo iba ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu murisanga rero
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi ry'amerika rero koko murisanga igihe icyo ari cyo cyose mu burundi umugambwe cndd fdd uri ku butegetsi waraye utoye kandida uzahagarara mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka ni general major evariste ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe petero nkuru nziza rero nk'uko yari yabisezeranije abanyagihugu koko azareka kongera kwitoza bizaba bibaye ubwa kabiri mu mateka y'u Burundi umuperezida ahereje undi ubutegetsi mu mahoro buyoya yabuhereje ndadaye mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu n'ubwo amezi ane nyuma gusa byavuyemo ibindi nkuru nziza rero nawe azahereza undi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri twizere nabyo ko bizaba mu mahoro nabyo ntibizabe nk'ibyo muri mirongo icyenda na gatatu ibyo ni icyifuzo cyanjye ku giti cyanjye ntawabintumye ariko rero uyu munsi evariste ndayishimiye niwe nagira ngo tuganireho umwanya rero ni uwanyu mumutekerezaho iki mbese nimwe batumirwa b'ijwi rya amerika uwa mbere dufite kuri telefone ni michel michel we urakomeye
turashima imana uherereye he mishe
mu karere ka rusizi i rwanda ni uko ni uko ufite rero icyo ushaka kuvuga
nyamara kubona uyu mutwe uvuga yuko inkuru nziza agiye kurekura ubutegetsi nyina yashidikanyije hari gushidikanya kwanjye gushingira ku buryo turareba mu bihugu bya afurika muri aka karere k'uburasirazuba uburyo abayobozi bagenda basimburana uburyo amategeko shinga ajya ahinduka uburyo intambara ziba kubera ko abantu bananiwe kurekura ubutegetsi nkumva adashidikanya ko uyu mugabo azarekura mu buryo bw'amahoro cyakora uburyo kongo babikozemo nabo birashoboka ariko ntabwo ari ibintu byoroshye kuba umuntu yabyizera tuzabibara uko tubibonye ariko rero muri kenya uvuze mu karere no muri kenya no muri tanzania nabo yego muri kenya nubwo naho hagiye haba utugorana ariko nabo batangiye kwinjira muri uwo muco wo guhererekanya ubutegetsi
kenya babanje gusubirishamo amatora byarangiye imyanzuro bayifashe ntabwo ari ibintu byo ntabwo byoroshye yewe uti rero reka tuzabibare tubibonye mu burundi
rwose niko gihe mitekereza ye mishe urakoze cyane
namwe murakoze ye umunsi mwiza
asante dufite kandi na elias kuri telefone iri ni ijwi rya amerika elias we urakomeye
cyane nuko nawe rero icyumviro cyawe banza utubwire aho uherereye
oya ntibishimye guca ndahababwira kubera ikibazo cy'umutekano wanjye umutekano wawe se n'iki kiwugarije wo kagira impano
oya nibanga nibanga nyakubahwa tomasi ndabyemeye nuko duga gusha ku ngingo
kuvuga nde eh, mu- mu kintu cya mbere nabanza kumusaba Mm, uravuga ndayishimiye
eh, yego
ikintu cya mbere nabanza kumusaba yobanza guhagara nimba eh, mugabo sinzi ko byoba byaramure byaramurenge abanza ahagarike itoteza batoteza abandi ku- kandi ruragaruka rurikira mu mugambi wiwe sinzi ko rudafite amategeko rugenderaho kugira ngo abanze baruhagarike rureke gutoteza abandi bakorere mu mu- ku mugaragaro nk'uko nabo bariko barakora ye nuko nuko urakoze Hanyuma elias rero, yego hanya- ndabandanya gatoya yego
hanyuma nashaka mm, dusa- ibi- ibi byo kumwemeza nabyo eh, byari eh, byategerezwa kuko n'uruyeri barate- bari baramaze kubipanga byari byaraheze twabaye gusikiriza gusa ariko gusa ibyo ngibyo twebwe erega elias twumvikane ibyo ngibyo uko umugambwe ukora muri wo imbere ntabwo twabitindaho icyangombwa ni uko Yego, gusa ariko- yego Eh, ariko eh, nako ni- ni- uko ariko uko babikora niko tu- ni- umuntu aba abibona ariko gusa twizere yuko ubu rero eh, ko byamaze kujya habona uyu uyu ya- uyu aje asubirira akaba yemeye kurekura ku mugaragaro ibyo nabyo nawe ubura kubishima Yewe.
twizere rero yuko n'andi matora azoca agenda neza atabanjya bangura ibintu byo gutoteza abandi bigahagarara bakareka bose bakaja ku rubuga bagakora kuko bose ni bene burundi ntibabone yuko abantu bose boherera mugambwe sendefudete ariko se kubivuga nk'aho iyindi migambwe yabujijwe kwihitiramo abakandida bazayihagararira mu matora yo mu kwa gatanu
oya ntiyabujijwe ahubwo babuzwa i- ikintu babuzwa ntibashaka yuko bagoja ku rubuga nabo ngo ba ngo, ba- ngo bakore nk'abandi abanywanyi babo barabatoteza baga- barafungwa bagirane bakoresheje imbonerakure izo mbonerakure zitwara nk'impene zo mu ki zari zikwiye gu- gu- guhabwa amategeko na cyane cyane uyu ye- i- uyu yahora azitwara mu mugambi none agiye gut- kuba mu bahiganirwa gutwara igihugu arabizi imbonerakure zishyire ku murongo babone yuko twese bose ba- ari bene burundi bakwiye guhiganwa ku mugaragaro atawanjya wangura ata muntu n'umwe akwiye gutotezwa ata muntu n'umwe akwiye gukurwamo ngo wowe nguko utari mu mugambwe runaka ngo ukwiye ngo ngo ntukwiye ku- kuja habona urabye nk'ubu na cyane cyane nk'abanywanyi ba- ba gatogwaza ukuntu bariko baratotezwa n'ibintu biteye agahinda ye urakoze cyane elias we
Eh, murakoze cyane namwe ye umunsi mwiza
yego wa twese mutama tomasi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga ni mwebwe mwese uyu munsi muri abatumirwa turaganira kuri evariste ndayishimiye kandida w'umugambwe cnddd fdd waraye rero atowe na kongere y'ishyaka riri ku butegetsi mu burundi ngo azarihagarare mu matora y'umukuru w'igihugu muri uyu mwaka mu kwa gatanu hanyuma hagati aho ngaho nagira ngo mbabwire yuko mwanditse muri benshi cyane nagira ngo rwose mbasabe muhine amagambo kugira ngo dushobore guha umwanya benshi bishoboka ndabashimiye icyo cyo rwose tucyemeranweho maze mukime kuri telefone dufite david david we
karame karame urakomeye
eh ndakomeye cyane uherereye he david
eh nk'ibisanzwe ni david ngororero ye nuko igitekerezo cyawe ariko uhina amagambo kugira ngo dushobore guha umwanya benshi
okay ndagerageza nkoreshe u- u- iminota mikeya ariko nashaka kubanza nkakubaza gakeya nimba ari kuri ibi ngibi tuvuga nawe ariko ibindi bishyize bishyire ku ruhande twe gutwara umwanya Yego, abandi n'iki kiganiro yego uwo uwo mugabo waraye wemejwe n'ishyaka riri ku butegetsi mu burundi Ah, Eh, mu bijyanye na politike yaba yari asanzwe ari muntu ki yari afite uwuhe murimo muri leta
yari umunyamabanga mukuru w'umugambwe kandi Yego, ubwo ni kandi umukuru n'ubu w'ishyaka ngubu mu kinyarwanda n'ubu ngubu aracyari umunyamabanga mukuru ntabwo ntabwo yavuga ko uwo mwanya ya- yawuretse yakoreraga rero umugambwe nta- akorera umugambwe nta ariko yigeze no kuba minisitiri muri guverinoma Yego.
ya perezida nkuru nziza ndakeka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano Yego.
ariko rero ubu ngubu akazi akora ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe kandi ni umwanya uhoraho nibyo ahemberwa
okay ye urakoze rero
hanyuma reka nkomezeho gakeya ni byiza ko eh, uwo muryango cyangwa se iryo shyirahamwe cyangwa se eh, uwo mutwe wa politiki wafashe icyemezo kuko nko muri bibiri na cumi na gatanu twabonye aho nkurunziza yiyamamaje ibyakurikiyeho birashoboka ko yenda ko hatazongera kuba ikintu nka kiriya ariko nanone njye nkagira impungenge ko eh, ashobora kuziyamamaza akaba ariwe utorwa wenda n'abaturage cyangwa se akaba atari nawe watowe ariko aho ukazasanga muri politiki y'u Burundi cyangwa mu miyoborere y'uburundi nta cyahindutse Eh, n'ubundi eh, bizasa nk'aho ari umuyobozi wahindutse ku izina ariko mu bikorwa nta cyahindutse ariko nanone nkavuga nti umuyobozi aramutse w'uburundi ahindutse eh, na politiki igahinduka turebye nk'abantu bicwa cyangwa se n'ibindi bibazo biri mu burundi wenda hakagira igihinduka Eh, ntekereza ko byaba byiza kurushaho ye urakoze cyane
yewe mwakoze namwe kumvugisha turi kumwe ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda david yarabajije ati ndayishimiye ni muntu ki yakoze iki hari n'umuntu witwa jean lambert ruti yavuze ati voa mutubwire niba koko general major evariste ndayishimiye yarabaye mu rwanda lambert natwe ntabwo tubizi neza ariko rero iyo aza kuba yarabaye mu rwanda tuba tubizi rwose Tu- turacyashidikanya ariko rero turimo turabitohoza abo dukorana bose bari muri uwo mugambi turabitohoza kuba mu rwanda ni iki kuba mu rwanda ashobora kuba yarahanyuze atembera akamara icyumweru ibyumweru bibiri ibyo ngibyo ntabwo ari ukuba mu rwanda nyine iki kibazo watubajije ndumva ari yigeze atura mu rwanda yigeze ahagira ibikorwa yigeze ahagira akazi ibyo ngibyo ni byo kuba mu rwanda jye uko mbyumva nibyo rero turimo dutohoza naho ubundi abarundi bagiye banyura mu rwanda bo ni benshi cyane ntabwo twavuga ngo babaye mu rwanda dukomeze kuri telefone dufite metode metode we urakomeye
ndakomeye sinzi nkamwe murimo yego uherereye metode we
jye gushika ubu mperereye muri zambia mugabo umuntu wasanzwe ndi mu rundi ye ni ukugusha ku ngingo wihuta ariko
yego Mm.
okay ikibazo jewe mfise Mhm.
eh, je nabonye kweri ko mwadutumiye kugira ngo tuze guterera icyumviro kandi tuze gushikiriza ndazi n'abantu benshi ko baratwumviriza yego
jewe kweri ikibazo jewe kuri mbona harya ndati namwe murasenga kandi murubaha imana
yego amuranyumva yego ndati murasenga kandi murubaha imana ubizi gute jewe ko nsenga nubaha imana Eh, imana kumiboheza agira ngaho umwana arimo akazi reka ndati bo musenga nawe utaba udasenga urashobora kumva ati jewe ndi umuntu w'imana kandi rimwe n'imana ye ikomereza ugushe ku ngingo
jewe rero ingingo ndagomba mvuge Eh,
ni ukuri imana itanga igitangaza eh, kandi kandi imana irakora aha Eh, kuba kuba ibintu byabaye mu burundi hakaba impinduka abantu batari biteze Mm.
bigashika ku munsi w'ejo ni ukuri imana yatanze igitangaza reka turindire turabe uko ubu- ibintu bigiye kubandanya ariko metode we Hama- sa i- ibyo ngibyo ni igitekerezo cyawe rwose ku giti cyawe ariko jye ntabwo mpamya ko imana arimo ariyo hitanyamo abantu b'indongozi ariyo hitamo abategetsi ibyo ni ibintu abantu bitwaza kugira ngo bajye hejuru y'abandi jye nicyo gitekerezo cyanjye ubwo rero nawe icyawe ni uburenganzira bwawe bwo kukivuga ariko rero twumvikane dutandukanye ibintu by'imana n'ibintu by'isi nimba n'imana ibaho Eh, sibyo ariko imana nayo imana niyo yaremye isi kandi I- niyo yaremye n'abantu ibyo nibyo bakubwiye ntabwo ubizi yego nuko urakoze cyane hama eh hama ite- rero ishingiro nagoma nterere eh
mwebwe muri ngaho ku iradiyo ry'irya amerika muri mubandanye mutoza amakuru ah mubandanye mutoza amakuru kandi mwongere muvugire n'igihugu cyacu mu makungu kuko natwe nta ku ku isi yose nta nta hatari ibintu by'impinduka metode cyangwa ibintu ntabwo by'imvururu.
metode twebwe dushinzwe gukora amakuru tukayatangaza tukabaha ijambo mu kwivugira ntabwo turi abavugizi ba leta iyi n'iyi ntabwo rero dushobora kuvugira uburundi ehe ntabwo uburundi bwabidutumye bunadi- bunabidusabye ntabwo twabikora kubera ko ntabwo ari inshingano zacu ehe urakoze cyane Eh, kuko namwe muhetagiga imana ibahetagiye Ye, mukomere muri Zambia.
icyo imbunda nyinshi yitse ku giti cy'amerika eh
ni ukuri ibintu byaba bibaye ni igitangaza impinduka irahinduka Ehe.
kandi ibi ibi bihe bigenda biragenda murabyumva buretse azabanza atorwe tumenye ko impinduka yabaye ubu ni mu mugambwe ga ntabwo aratorwa ngo abe umukuru w'igihugu
yego ibintu birahinduka nicyo gituma mvuga ati ibintu birahinduka ntabwo barategurwa mugabo kuba kuba biteze ibitangaza ibindi bindi Eh.
kuba ibitangaza nk'ibi rero gushika ubu abantu bose gushika ahantu hose hari umuntu wese yiswe umurundi abona yuko ko igitangaza imana ikora igitangaza imana itaduheze kandi ibi bintu bitera bigenda tuba tuti imbere tuba tuti inyuma ye ni uku urakoze cyane metode we yego mwabifatirwe ye nawe
eh muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku mukandida w'umugambwe sndd fdd uri ku butegetsi umukandida uzahagarara rero uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka general major evariste ndayishimiye nabonye bamwe kuri facebook bamutaka ibigwi hari nka imfura y'iwacu kima yanditse ngo ndayishimiye n'indongozi izoteza imbere abarundi mugabo akanagura imigenderanire n'u rwanda ubu ngubu ndibwira ko ashatse kuvuga ndayishimiye aramutse atowe akaba umukuru w'igihugu uyu rero imfura y'iwacu aramusaba kundagura imigenderanire n'u rwanda nsanzamahoro etienne ati nka hamwe yo kwizerwa n'abanyagihugu nk'uko umugambwe cndddfdd waraye ubikoze bizaba ari ibintu bidasanzwe ku bwanjye mbona ko igihugu kigiye kuhungukira bidasanzwe naho ni ninahazwe gerard yavuze ibigwi cyane ndayishimiye ati evariste ndayishimiye ni umunyamwete ni umunyarukundo ni umunyabikorwa uwusenga ni umunyabumwe ni intwari yitangira igihugu nuko uwo nguwo ni ninihazwe gerard utaka ibigwi ndayishimiye evariste ijwi rya amerika kuri telefone dufite cleophas cleophas we Cleo, urakomeye
Halo, alo kuri mu rusaku cleophas kubabaza nimba turi kuvugana na jewe canke muri kunyagira kubera ndumva amajwi ariko sinduhamenya ico mwashatse ko nterera ijwi rya amerika muheza mukansubiza eh ntabwo ari wowe uri mu rusaku cleophas cleophas ntabwo twumvikana yego nta- ndumva tutumvikana wowe uratubwira ngo urumva urusaku kandi natwe tukarwumva tutazi aho ruturuka nimba utarurimo uranyumva
ego ndavyumva ubu eh nuko ufite icyiyumviro
ibyo mfite icyiyumviro mfite icyo nterera cyane cyane kuri byo mwatangaje kuri facebook yuko umukandida umugambi uri ku butegetsi mu burundi wayo utanze nimba hari icyo azogira ahinduye ku bijyanye n'imigenderanire n'u rwanda hanyuma kimwe gusa icyo nushaka kuvuga ni uko ikintu igikorwa cyaraye kibaye mu burundi kuba cyo bwa mbere hoho cobanza kikabera icyitegererezo afurika yose nzima na cyane cyane aho usanga mbere muri afurika abaperezida benshi bagira umwina wo kuguma ku butegetsi abandi mbere bakagomba kubuvako ba- babukuweko canke bakubiswe ya makudeta bagize ibintu nk'ibyo
ariko se Cleophas imigenderanire n'u rwanda imigenderanire n'u rwanda n'ukuri uburundi bwari busanzwe bwiteguye genda byibaza igikuru ni ukuraba ubutegetsi bw'i kigali nabwo hari ibyo bukenera guhindura bagimye babite- babivuga ko ku mukandida n'umugambwe ni burundi bufitaniye ikibazo n'u rwanda si umukandida afitaniye ikibazo n'u rwanda kuri ibyo amakungu nayo yogira icyo aterereye ni urabona ko hamaze kuzaraba n'imanza bavu- uburundi bukitwarira u rwanda ku byaha ibintu biriya byo gu- byo guterana ibyo sinobishyira ku mukandida ahubwo amakungu cyangwa abashyikirijwe imanza izi na ziriya bafite ikintu babyicariye baricarira icyo kibazo hanyuma bakabatunganiriza ni abantu baba batwanye turi- turabavukana dutuye hamwe dusangiye urubibe kandi aba- abarundi n'abanyarwanda baranyotewe kugenderanira Yego.
atawubesheye uwundi Cleophas we.
atawututse atawuteye uwundi yego hanyuma imigezi yego cleophas cleophas nagira ngo twumvikane gatoya nimba uburundi bwaravuze ko cyangwa se hari umutegetsi w'uburundi wavuze ko bashobora kurega u rwanda niba dukurikira neza ntabwo bigeze babikora barabivuze mu magambo gusa ntabwo ari uburundi bwigeze burega u rwanda kugera iki gihe n'iki nta nta sentare tuzi uburundi bwahaye ikirego ibyo ngibyo rero ntabwo kugeza ubu ngubu reka tubitegereze nimba byaravuzwe urakoze
yego namwe murakoze kumva ijambo hanyuma musozi mwatwakura tuvugana ye ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite sayidi sayidi we
sa urakomeye
ndakomeye cyane uherereye he
je ndi bujumbura i burundi yego igitekerezo cyawe
Ah, je igitekerezo cyanje nari mfise Ah, nibaza yuko nk'uburundi kandi nk'umurundi nanjye nda- nsanzwe nda- mba mu burundi kandi nk'urwaruka ru- ruraje iteka no gutera imbere Eh, cyaraye kimbereye ikintu cyiza cyane cyanyeretse cyanyeretse ishusho y'uburundi y'ejo hazoza ni ukuri ah, ugerageje kuraba ah, ntaho twari bwayibone muri afurika aho kongere y'umugambwe wo gutanga umukandida iba ah, mu- gu- yashyizwe ku maradiyo yose bikumvikana bikajya ku mugaragaro umwe wese akabyumva Sayidi.
Oh, bikaba nk'uko byagenze sayidi ntabwo burundu aribwo bwa mbere bubikoze rwose aho ngaho twumvikane muri afurika benshi barabikoze sinzi impamvu mushaka kwitera hejuru ngo uburundi ngo nibwo bukoze amateka muri afurika oya ntabwo ari byo niba nibaza eh, si ukwitera hejuru ariko urebye amajambo aca ku mbuga ngurukanabumenyi Mm.
nta wibaza yuko ibintu nk'ibi uburundi bwobikora nibaza ko hariho na n'ibindi bihugu byinshi bitarabikora reka rero twitege ah, hari ikintu mwamwe mugaruka ko ngo imigenderanire y'uburundi n'u rwanda nibaza yuko ah, eh, nyakubahwa evariste ndayishimiye niyatorwa ntazoba afise mu ntoke iwe gusa ikibazo cy'imigenderanire y'u- y'u rwanda n'uburundi nibaza ko imigenderanire ahubwo y'amakungu ni- n'uburundi nibyo bizoba bimurage ishinga ni ukuvuga o, uburundi u- u- u rwanda bitaba- bitagenze neza yuko imigenderanire yongera kunaguka ni uko hazoba hariho ibyo bazoba batahurije ko n'ibyo batahurije ko ariko nkanze nk'ugwaruka ah, ndaryoherwa cyane ibihugu tuba- duhanye na imbibe tubana neza kuko usanga u- ukenera kimwe ngaha a- ukagikurayo nabo bagakenera ikindi bakagikurayo ariko mu gihe bidakunze yuko imigenderanire itagenda neza ni uko haba habayeho jedentere itumvikanye ko n'abantu boze kandi nibaza yuko icyo nawe si umwana muto turamwizeye ibyo amaze gukora ni byinshi nibaza ko itazogi- itazogikorera ko Naramuka atowe ariko.
Ni- niwo mugambi wacu dukeneye ye naramuka atowe ibyo ngibyo sinzi mwikwishyiramo ngo yabaye umukuru w'igihugu ni- ni kandida w'umugambwe ego Yego.
ibyo turabizi O, ni- ni kandida w'umugambwe mugo urebye ukuntu abantu bari babi- babihagaraye ko cyane turifuza kumenya umukandida sndefdd izoshyira imbere gusumba umukandida w'iyindi migambwe ni ukuri uh, ugerageje Ese- kugira sondaje ese urumva ahubwo- yuko bari bafise yego abantu bari bafite amatsiko yo kumenya uwo mukandida ahubwo se bagiye mu matora uwo mukandida agatsindwa uyu mukandida wa fdd wa sndfdd agatsindwa mwebwe mwabyitwaramo gute abanyagihugu
je nibaza yuko nk'umunyagihugu mutoya cyangwa nk'uko turi nk'uko twemeye yuko ingingo ya pere- ya ya demokarasi yijya imbere Eh.
ah, umurundi wese yitegere- yiteguriye kuzokwemera uwimye ni ukuvuga uwabaye perezida niwe azokorera kuko ah, ah, abarundi bose bi- ba- bariko baremera kuzitoza nibaza yuko bose bashira imbere ineza y'igihugu ata n'umwe ashyira inabi inabi y- y'igihugu imbere nibaza yuko uwo uzotogwa twebwe duha- duharanira cyane umuntu azozana demokarasi umuntu azotuma ukwishyira n'ukwizana kubandanya kubaho umuntu azotuma iterambere mu rwaruka ribaho no- umuntu azobandaniriza aho nyine icyubahiro yara- yara- yari ageze ko nta n'umwe atabona developema mu burundi ya- uburundi bwari bugeze ko ego ntidushaka kwiruka nk'uko ibindi bihugu byose byirukanka cyane rwose kuko Oh, nibaza yuko uwo ari we wese yageze aho ageze kubera nawe yageze aho yahereye kandi buke buke ngo bukomeze igihonyi Yeah, nibaza that's- yuko natwe tuzogenda buke buke uko bigenda kose hazogera imbere hazogera igihe aho bavuga ati uburundi ego Said we.
turabonye uburundi twari tumwiteze ye sayidi urakoze cyane rwose
nibyo ndabashimiye biranezereye cyane ye komera komera komera twomere twese ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga turaganira mwese muri abatumirwa ku ngingo yo gutora yo gushyiraho umu- umukandida w'umugambwe cndddfdd ejo rero wemejwe major general evariste ndayishimiye niwe turi kuganiraho n'ibindi nyine bijyana n'iri tora rya kandida mu mugambwe uri ku butegetsi mu burundi kuri telefone dufite deo deo urakomeye amahoro neza Yego, ni amahoro.
ndakomeye uherereye he deo
bujumbura ye igitekerezo cyawe
ni ukuri na twebwe turashima cyane kuri iri torwa ry'u- ry'umukandida wa sendede kuko uyu muntu uzeye nta bintu byinshi yagirizwa muri kahise k'iki gihugu ni ukuri twamwishimiye cyane nibaza yuko azohindura ibintu byinshi yagirizwa ushaka kuvuga yagirizwa nande Yagirizwa n'ukuvuga nta yuko kintu mu gihugu- abanyagihugu
Halo?
yego na- aba abo ushaka kuvuga bamwagiriza ni abanyagihugu ni Oya, u- e- ego mu bintu byo ngaha mu burundi byagiye biraba Eh.
nta kintu na kinini yagirizwa uyu mukandida baraye bashyize imbere nibaza yuko rero twese ko nibaza yuko tutavuze to- tu- eh, ntavuze twese kuri jewe n'ukuri naranshimye cyane kuko ndibaza yuko azoheza aragarukana ituze mu gihugu ariko ntaratorwa
Oya, ntaratorwa, ntabwo aratorwa ariko nk'umukuru turabyizeye w'igihugu yuko turabyizeye yuko azotorwa cyane eh
Eh, bamushyize imbere tu- aba- abenegihugu bamushyize imbere ah.
tukamu- tukamutora nibaza yuko igihugu nibaza ko kizogenda neza cyane cyane cyane ikintu two- twomusaba niyatorwa Mm.
ikintu byo kunagura imigenderanire n'ibindi bihugu Mhm.
ibihugu nk'igihugu cy'u rwanda n'ibindi bihugu tuka- tugatura tukabana mu mahoro abarundi bakagenda bataco bicura muri iki gihugu cyo mu rwanda rero nibaza ko ari byo yo- yogira hanini kugira abarundi bagen- bisanzure umuntu uzeye
ye mudasa bwabo bwose deo ah, uri umuntu wa karindwi ufashe ijambo muri iki kiganiro yego n'abandi nasomye ibyiyumviro byabo ariko ikintu kintangaza ntabwo muri kuvuga ikibazo cy'impunzi
cy'impunzi Eh. Muru- aba- aba- abarundi bahunze hamaze hamaze kugira ikintu cyo ku- cyo kugira imigenderanire imigenderanire myiza Mm.
akanagura iyo migenderanire nibaza n'impunzi ko zizoca zi- zihabwe n'uzeye kuko igihugu kizoba ki- kigendwa kigenderanira wumva boguma hariya ba- barondera yiki bazoca baza mu gihugu cyabo tugira twubake igihugu deo im- impamvu mbizamuye ni ukubera ko u- umbwiye ko utuye mu gisagara cya bujumbura bujumbura bujumbura ituwe n'abaturage bangahe n'ibihumbi bingahe
abaturage eh urakeka urakeka barenga ibihumbi magana atatu
ego baranangira nibaza ko banarenga ni ukuvuga rero abarundi bahunze bashobora kuzura bujumbura yose
kuzura kuzura bujumbura yose kuko baragera mu bihumbi magana ane nk'uko imiryango mpuzamahanga ibivuga ubwo eh, sinzi impamvu mutari kubatindaho eh, nk'aho batabaho
oya barabaho barabaho nibaza ko n'icyo wonye amaze ku ni- nicyo navuze nti amaze kugira ibintu by'imigenderanire n'ayandi makungu tuka- tugasubira tukabana neza noneho abo bantu boguma hariya, tukaza kubaka igihugu ye tuka- tukacubakira hamwe nuko nuko De- deo ndagushimiye cyane yego murakoze namwe igihugu cya amerika mu kuduha ijambo ye nk'uko rero nyine de wabivuze koko iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu mudukurikire no ku rubuga rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu turi kumwe na mugisha kuri telefone mugisha we urakomeye
Ya, ndashima imana kabisa uherereye he mugisha
ya mperereye i kigali mu rwanda aho bita kimironko yego
Mm.
ariko ndumva ndumva uso- ushobora kuba uvuga ikirundi
Eh, ndi umurundi n'ubundi mvuka i bujumbura mu kanyosa Yego.
Muri bujumbura riya ye
ariko nsanzwe ndangurira imirimo i kigali mu rwanda mu mujyi nuko nuko komeza rero jya ku gitekerezo cyawe rero ikintu cyaraye kibereye i burundi
yego nagishyize cyane ko bateye iyindi ndondozi nk'uko abanywanyi babyifuza
yego
ubwo rero ikintu gihari ni ugutegereza tukareba nyine ko hari ikintu aje guhindura mu byahahora nibyo abantu bavuga ati nibyo bibateye umutekano muke
yego ibintu nk'ibyo eh
ntacyo abaturage nyine nicyo turindiriye turebe nawe kaje gutwarira bose nk'uko tubyifuza uburundi bugira amahoro nko mu bindi bihugu niko se mugisha ko perezida nkuru nziza yemeye gutanga ubutegetsi byo urabivugaho iki
Eba, ni mpamvu ibereye cyane ahubwo nicyo kintu hanini abanyagihugu bari bahagarariye ko ngo narekure ibaha abandi Mm.
Yeah.
Ubwo twabyakiriye neza nyine ko yafashe iyo ntumbero yo kuvuga ati rero reka mbise abandi abanyagihugu bagere ku cyo bifuza nacyo barebe uko bimeze ye mugisha urakoze
nibwo namwe mukomere cyane ijwi rya amerika noneho duhamagare bertrand bertrand we
alo urakomeye
amahoro cyane uherereye he bertrand
mu gisagara cya bujumbura nuko nuko uduga ku ijambo
icyo nagomba kuvuga nagomba kuvuga ku byabaye ejo Mm.
ku mukandida mushasha w'umugambwe cndddfdd senge defudede eh
icyo yo kwihutira yotangura kuraba akemera yuko abarundi dukenye aha
akabona umunyagihugu muto muto nawe ko akeneye kubaho neza
yego kuko abategetsi b'ubu bavuga bati uburundi buratunze
yego hariho n'umunyagihugu amaze indwi adafungura Mm.
ikindi yokora yoja kugarura imigenderanire myiza n'ibihugu duhanye imbibe nk'u rwanda Mhm.
kugira ngo urudandazwa rworohe abanyagihugu boroherwe mu byabo ye
Eh, je nicyo mbona ye urakoze cyane Urakoze.
bertrand
namwe murakoze kuduha akanya ye ijwi rya amerika murisanga turi kumwe na hasani hasani we
naam urakomeye
ndakomeye ndashima allah utege u- uherereye he hasani we
mperereye icyangugu ni mu rwanda yego ni mu ntara y'uburasi- mu ntara y'uburengerazuba mu ntara y'iburengerazuba ye nuko igitekerezo cyawe
ni ukuvuga ngo ngewe igitekerezo cyanjye Mm.
kuba evariste ya yaba umuka- ba- yatangwa nk'umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu Mhm.
mbona arabimerita rwose kuba yaba ya- yari umunyamabanga mukuru wa senede uriya mugambwe arabimerita mu kinyarwanda ubwo bivuga iki arabikwiriye
Komeza.
arabikwiriye kuba ari we eh, ririya shyaka ryatangaho kuba umukandida Mm.
kuko uriya iyo umuntu yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyaka Mhm.
aba azi byinshi n'intumbero iryo shyaka riba rifite aba ari- aba ayizi yego gusa icyo namubwira namubwira ati amahirwe masa kandi nanjye mwifurije kuba yazatsinda amatora inshallah Mhm.
Eh, kandi akageza ku barundi ibyo bamwifuzaho ndetse n'abanyamuryango b'ishyaka bam- bamugiriye icyizere Mhm.
akazagira ute akaza- akazabakorera ibyo bifuza naho se Ndetse perezida n'abarundi nkuru muri nziza rusange.
yego perezida nkuru nziza wavuze ati ntabwo rwose nzongera kwitoza none akaba abikoze we uramutekerezaho iki
gusa icyo mbivugaho Mm.
afurika yari ikeneye abantu nka bari bavuga ati kuba yarekura imi- imihoho
yatanga imihoho ntabwo ari ugutanga imihoho kuko arangije manda ye
Eh, ndabyumva ariko Eh.
ha- kuba urabona hagiye habaho ibintu byinshi abantu perezida wo muri afurika iyo bageze ku butegetsi hari ukuntu bitagenda neza ariko kuba yavuga ati ntabwo nzongera kwitoza n'abandi ntibagerageze nawe ntabwo ati kabisa yakoze ibintu byiza cyane
yego nuko nuko hasani urakoze cyane murakoze namwe voice of america yewe umunsi mwiza aho ngaho i cyangugu
yego namwe murakoze ijwi ry'amerika nk'uko Hassan abivuze rero niryo muteze amatwi turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda kuri telefone dufite eric eric we
Oui, urakomeye
ndakomeye uherereye hehe eri
ndi mu Rwanda Kigali Kacyiru yego
Mm, ni ukugusha ku ngingo
ah, nyine kuri ya mpinduka yabayeho kuri uriya mukandida Mm,
twishimiye ko ashobora kuzana byinshi wenda ashobora guhindura nkatwe turi mu rwanda nyine ukumva ashobora kuza agahita yongera agasubukura umubano wo mu rwanda mhm,
tukabasha kubona nk'ibicuruzwa biva kenshi mu burundi kuko Yego.
ibintu by'imbuto byarahenze cyane bishobora guhita bihenduka urashaka kuvuga imbuto ziva mu burundi
Eh, kuko ubu zarabuze cyane cyane nk'i- nka ma- nka za mango imyembe
M- mango ni iki mu kinyarwanda
imyembe imyembe imyembe eh eh ubu isigaye ihenda cyane ariko aramutse agiye wenda ashobora guhita abongera nawe akongera agahuza umubano tukabasha kongera kubona izo mbuto yego nizo zonyine iyo imyembe niyo yonyine se yavaga mu burundi abanyarwanda ba- ba- baguragayo
aya n'ibindi akenshi hari ziriya biribwa bitwa indagara Mm,
uko nabo bahise bacana hari ama- hari n'amavuta y'amamesa nayo ntakiboneka mm,
Mm, kandi n'ubu ni uku kugira ngo abantu bakajya babasha kujya byi- byoroshye nyine umuntu akabasha kujyayo kuko ubu nta muntu upfa kubasha kujyayo ye eric urakoze cyane
Eh, murakoze namwe mubabare kuba nari nkurembeje ngo mengo bivuga iki mu kinyarwanda sinibuka n'undi mu kanya nawe nabwiwe ngo avuge indimi zacu nuko mu- Mm.
nuko ugere- nuko ugerageza kuvuga ururimi rwacu uko tubishoboye urakoze cyane Eh, niko bimeze Yego.
murakoze namwe ye ijwi ry'amerika turi kumwe kandi na patrice patrice we
Halo, ni, halo?
urakomeye
Eh, ni ba Trifebure.
byagenze gute
Niko banyita ariko ubusanzwe nitwa Shumbusha Jean Baptiste, nari mu karere ka Ruhango.
none hanyuma se ukitwa patrice gute
Ni ba Trifebure.
eh ni batterie faible
Oui.
eh nicyo bivuga Eh, nuko gusha ku ngingo rero je nabanje gushimira Seni Dede Fudede Mhm.
ukuntu ya- yatoye uriya mukandida kandi na Peter nawe akaba yari yatangaje dufite inkeke tuvuga ati buriya wasanga bari kugira ngo abajijishe abarundi Mhm.
ariko tukaba twumva ko baza baturamo uriya musenide uriya mu- mwambasa- uriya muntu uza uriya mukandida Mm.
ariko abantu ndumvamo bose barishyiramo yuko yahise atorwa kandi ntabwo ari we wenyine aza- azahatana umwanya wenyine hari abandi bahatana ahubwo abo bantu bose numvamo barahita bamuha inshingano ngo ngo ntafungure imipaka ngo ntagire ubuhahirane nibumve yuko nawe agiye gukompeta n'abandi Mm. agiye gukompeta ni ukuvuga iki mu kinyarwanda
agiye guhangana n'abandi mu- mu- mu- mu gihe mu kwiyamamaza cyangwa mu gu- mu- mu mu Yego, mu kuvuga ibyo kwiyamamaza, azakorera yego.
mu Burundi Eh,
ariko rero mu bintu none tu- dushimye ni uko hari n'abandi benshi batinyutse nk'uriya diyodone nawe wigenga yuko nawe aza- ashobora kwiyamamaza ariko uzatorwa kwe- kwebwe ikintu tumusaba nk'abantu bo- bo mu bihugu nk- nk'east africa bano ibihugu bitanu bi- by'Ibura- by'iburasirazuba byishyize hamwe mhm.
ni uko bakore bakorana ibintu byo- bakumvikana bakavuga ati imipaka tu- tu- ubundi dukomeze ubuhahirane kuko n'ubundi eh, ibihugu nimba twi- twishyize hamwe tukagenda tukagirana ubuhahirane nicyo gi- nicyo gihugu nacyo cyatuma kinatera n'imbere n'ubundi bugatera imbere natwe tukagirana imihahirane Mm.
ariko
Yego.
ku- kwiyumvisha yuko ngahise atorwa nta- nibabyikuremo ntabwo ari ukumva ko bamutoye uko twumvise bamuvuga ibigwi ko akomeye ashoboye ibintu byose ariko ntibumvikanishe yuko ahubwo uburundi noneho butangiye kugira abantu eh, gu- kuvugisha ukuri noneho ibyo ba- ibyo bavuze bakajya babishyira mu bikorwa nk'uko noneho n'uzanajyaho noneho nawe azajya yumva n'abari hafi akanabacyura akumva n'ibibazo ye batterie faible urakoze cyane Eh, murakoze ye umunsi mwiza
namwe kandi turabakunda cyane natwe nuko rwose turabakunda pe
Eh, kuko n'amakuru yose tuba tuyakurikiranye rwose natwe nta kibazo nuko nuko kandi mujye muduha na yanyu nyine tumenye uko mwiriwe tumenye uko mumeze nuko urakoze cyane ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda general major evariste ndayishimiye rero ni kandida yego w'umugambwe uri ku butegetsi cndddfdd ariko rero koko si we wenyine uzaba ari mu matora hari abandi barundi n'abarundikazi batangiye kuvuga ko nabo baziyamamaza muri aya matora rero y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka kuri telefone turi kumwe na juvenal juvenal we juvenal urakomeye yego ndaho uherereye he juvenal
ndi nairobi yego uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi
ndi umurundi ni ukugusha ku ngingo
ku byerekeye gato gato gato hari ikintu kingoye gatonya
ni abantu muri kumwe bari kukurangaza ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda juvenal ahise yigendera noneho twihamagarire hussein hussein we hussein urakomeye
yego ndakomeye uherereye he hussein we
yemereye mu ikambi y'inakivara
uri umurundi
yego ndi umurundi nakivale ni muri uganda nuko gusha ku ngingo gusha ku ngingo igitekerezo cyawe
cyo bashaka gushyikiriza ku bijyanye n'umukandida yari atowe yego w'umugambwe cnddd yego w'umugambwe cnddd turi ko turara cyane ajya nta kintu cyahindutse kuko abarundi bahunze abo bari mu buhungiro cyangwa abatoteje batotejwe n'intwaro mbi y'umugambwe sendege fdd si ukuvuga ko batotejwe na nkurunziza kuko nkurunziza ni bake azi n'amaso yiwe rero ku bw'ibyo bizeye ntakekerana yuko mu burundi nta kintu kigiye guhinduka kuko abantu bahunze icyo twakwita mu gifaransa regime politike mari oruganize rero ku bw'ibyo ndizeye nk'abahunze nta kizohinduka abantu barahunze itotezwa ry'imbonerakure izo mbonerakure zahora zitwarwa na evariste wenyine abantu barahunze ugutwarwa kwa nabi ku majyamba agiye aravugwa abategetsi bazoguma bajya bahora bagira bajya bahora batwara nta bintu bazogarukana ku butegetsi bw'icyo gihe mbize neza mu gihugu mu byo ariko biraba nta kimwe kizohinduka nta mahoro ahubwo cyiza niyo aba ari umunyapolitiki abushyitse na kumbura azohinga umukenyero avugane na bajya bahunze igihugu kuko nk'abantu bahunze igihugu hariho abakurikiye abafise ibindi byiyumviro bya politiki hussein we umugabo utarahinduka yizeye ko atakihinduka hussein hari umunywanyi w'ijwi rya mbere umaze kuvuga atetse kumuha inshingano z'umukuru w'igihugu kandi ataratorwa ari umukandida nk'abandi kuki uri kumubwira ibyo byose icyo akoze ni uburenganzira bwawe bwo kuvuga igitekerezo cyawe urakoze cyane ye komera komera ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho turi kumwe na emmanuel emmanuel we emmanuel urakomeye
turakomeye turakomeye uherereye he
muri kivu buraruko ruguru
amajya he
amajyaruguru ya kivu amajyaruguru ya kivu muri rdc eee nuko gusha ku ngingo emanwe
halo yego ndakumva avuga igitekerezo cyawe
igitekerezo cyanjye ni uko niba ishyaka riri ku butegetsi sende defudede ryahisemo ko evariste ndayishimiye agomba guhagararira umwanya wa perezida nk'uko wenda abagize umuryango babisanze n'ubwo ntabwo umuntu yabitinda ariko icy'ingenzi ni uko agomba gukurikiza amategeko agenga amatora n'ubwo bitagomba kuvamo izindi ngaruka zose yeee ndagushimiye cyane
murakoze nawe ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagariye reveriya reveriya we
yego urakomeye
ndakomeye uherereye he reveriya
magaze butihinda imuyinga yego
yego Gu- gusha ku ngingo
nubwe ku ngingo ye
twebwe igitekerezo cyacu Mhm.
basaba yuko nk'ubishyaka atsinda amatora yego
basaba yuko aba bahungu birirwa barahuragura abantu bavunagura abantu yuko ibyo bintu byose bihagarara barabaye ko barundi duhuka Mm.
yego yewe nicyo cyonyine
yego nicyo twari dufise yewe urakoze cyane reverien
abasaba namwe murakoze kurakura
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku mukandida w'imugambwe sndd fdd uri ku butegetsi mu burundi rero waraye wemejwe yuko azahagararira uyu mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kwezi kwa gatanu ku- ku- k'uyu mwaka general major evariste ndayishimiye ijwi ry'amerika umwanya ni uwanyu
DJ Neptune. Neptune Records. Legendary, legendary, yo, yo, yo. Greatness. Ready for this one. One time. Whoa, oh. Ready for this one. Nah, nah. time. DJ Neptune. Let me come, let me take you to my world. Ah. 'Cause I got a lot of love show ya. Uh, baby, come let me take you in my world. Yeah. 'Cause I got a lot of love. Show ya. One time you say I need ya. Yeah. Oh, I need ya. One time you say I need ya. Baby. Oh, my lead ya. Yeah. Wanna tell you say I need ya. Uh, Oh, I need ya. Wanna tell you, say I need ya. Yeah, I need ya. Uh, baby girl, you be blessing. When I'm sick, you my medicine. No way, you know what I invest in. Anything, uh, anything for you, babe. Yes, I got out too much. You say you know they find love. Yeah, yeah. well, let me change your mind, cause you're mine, man. Let me take you away, away, away away, away, away. Let me take you away, away, away, away, away, away. I'ma come make we dance the night away, away, away, away. Yeah, like I show you, say I want you, I only want you, only want you. Baby, come, let me take you to my world. Ah, ooh, I got a lot of love. Show ya, Ah, let me come, let me take you in my world. Yeah. I got a lot of love, sure. yeah. One time you say I need ya, yeah, oh I need ya. One time you say I need ya, baby, oh my lead ya, yeah. Wanna tell you say I need ya, oh I need ya. Wanna tell you say I need ya, yeah I need ya. You too bad, oh, too bad, Miami Nado. Oh. Where you dey grind to the beat, oh, eh, we for collab, oh, oh, man, put you in charge, oh, eh, if you be my woman, oh, today, if I ball on you, my girl, and you go call me Ronaldo, let me take you away, away, away, oh, away, away, away, let me take you away, away, away, oh, away, away, away, I'ma come make we dance the night away, oh. Away, away, away, yeah, like I show you. Say I want you, I only want you, only want you. Baby, come, let me take you to my world. Ah.
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga mwese uyu munsi ni mwe batumirwa tuganira ku byemezo by'ishyaka cnddd ryaraye rero ritoye kandida waryo mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka general major evariste ndayishimiye ubwo rero nyine nk'uko perezida nkuru nziza yari yabyiyemeje abishyize mu bikorwa yari yasezeranije abarundi yuko atazongera kwitoza nuko yabikoze rero uyu mwaka azahereza undi mu perezida bizaba bibaye ubwa kabiri mu mateka umuperezida ahereje undi inkoni y'ubushumba bw'igihugu ubwa mbere byabaye mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ubwo Pierre buyoya yaherezaga ubutegetsi perezida wa mbere na mbere watowe mu buryo bwa demokarasi mu burundi merikiro ndadaye kuri telefone dufite innocent innocent we
Oui, urakomeye
yego ndakomeye cyane.
uherereyeho innocent
Rereye mu Rwanda mu- mu karere ka Musanze umurenge wa Kinigi aho ni mu ntara y'ubu y'amajyaruguru y'amajyaruguru.
yego gusha ku ngingo Eh, eh, natekereza ubwo buhererekanye busha bugiye kubaho mu Burundi ndumva ari ibintu byiza cyane Mm,
eh, ku bijanye n'iryo shaka nyine gutora uwo mu uwo mujenerali ndumva ari ibintu byiza cyane ibintu perezida yashatse gukora ko ari ibintu byiza cyane Twi- tutirengagije imvururu zari zimaze iminsi ziraho mu burundi mhm.
Eh, nkaba numva yuko icyo gikorwa ari ikintu cyiza rwose Eh, muri afurika twakagombye kurebera no mu mu burundi biramutse bigenze neza bikaba amahoro byaba ari ibintu byiza cyane ye innocent urakoze
yego murakoze namwe aho mu majyaruguru ariko mumeze neza nta mvura irimo kugwa
Ah, imvura imaze guhita mu kanya Ehe.
Eh, yari yanabuze narivuga mu kanya imaze guhita rwose Ah. ubu se Eh.
ubu muri iki gihe muri gusarura iki
ubu muri iki gihe turi gusarura ibigori n'ibishyimbo nuko n'ibirayi hafi aho ngaho mu mirima hari aho bikiri nuko abana nabo bariga neza
Eh, abana batangiye amashuri nabo bari kugenda n'ikigori bamaze kukirya da ye innocent ndagushimiye Eh.
cyane
yego namwe murakoze turabashimiye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone turi kumwe na cedric cedric we ni shadrake nako shadrake we wi urakomeye yandakomeye muri muri isanga yego uherereye he shadra
mberereye imakamba i makamba ni mu burundi eh, mu burundi gusha ku ngingo
yego mu mu byo mwashikirije mwa- mwavuze yuko muri muri isanga yego
tutavugira icyo dushikirije ku byerekeye itorwa ry'umukandida wa sendebefite Mm,
yego sinzi ko niyo bariya miteke nyuma mwavuze nibyo rwose ntabwo wibeshya
yego jewe hano ari mperereye nabon- nabonye abantu basa n'abiha amabarabara banezerewe rero sinzi ko biha amabarabara ko yari intsinzi bari baronse sinzi hirya no hino mu zindi ntara ko bandi bahamagaye baba babya- baba barabyakiriye Eh,
yego bagiye mu mabarabara ejo kuwimana yego ba- nabona babyina baririmba indirimbo z'umugambwe baririmba ngo samuragwa samuragwa rero sinzi ko bado barabonye ko amatora yaheze
samuragwa bisigura iki
samuragwa mm, ngira ngo ni nkarya umubyeyi aba apfuye nk'umupapa aba apfuye hanyuma akagira umwana asigiye nk'ikintu icyo kintu rero abamusigiye umuntu wo- abo nibo baca bita samuragwa uwo Eh.
muntu aba abasi- abasize Eh, Eh,
none ubwo bivuze yuko bishimiye ko perezida nkuru nziza koko atababeshya atabahenze
ngira ngo nibyo bari bishimiye cyane kubera ngira ngo bawo babonye ko ari intsinzi mu gihugu cy'u Burundi Eh, yego ariko warababwiye uti nimwitonde ntabwo amatora y'umukuru w'igihugu araba se
ibyo kubera uba uri kuraraba uraba hirya no hino urabiraba uko nyine hanyuma ukavuga ati reka tubirindirize mu gasanduku k'amatora kugira ngo tube turabe ingene bigenda hama tuze baze batangaze ibyabonetse ariko uko kujya mu mabarabara byabaye mu mu mahoro mu ituze ntabwo nta muntu wasagariwe kuko i- i- impamvu mbivuze ni ukubera ko hari igihe abantu basagarira abandi babazize yu- babaziza uburenganzira bwabo bwo kujya kwerekana icyo bashaka ku mabarabara cyangwa se bwabo bari ku mabarabara bakonona ibintu ibyo ngibyo nabyo bibaho byose byarangiye neza nta kibazo
jemuho nari mperereye ku mugwa mukuru w'intara ya makamba idefire yagenze neza kuko nabona ata muntu n'umwe bakwega ngo ngo mwidefire kandi nkabona abantu bari bambaye imyambaro nyine iranga umugambwe wa sndfdd mbona babyina baririmba kuko uwari hirya inyuma y'ibarabara ntacyo bamuvuga ko gusa bo baririmbira indirimbo z'uwo munsi wejo hahise kubera ngo baba bari banezerewe baronse umukandida mu matora bimirije naho nzi ariko ibanezereye cyane ese bari benshi bari nka mirongo itanu banganaga gute
ngereranije no ku mugwa mukuru w'intara w'abantu bahaba bavuga ko byari nka bibiri bya gatatu by'abantu bahari bari banezerewe kuko umuntu utamuzi ntushobora kumenya ko muri kumwe mu gihe utabonye yambaye impuzu muba muri kumwe urabona n'abandi bara bagenda barakurikira ntumenye ibyo ari byo ubwo rero ni ukuvuga ko bari ibihumbi Eh, bari ibihumbi kweri bari banezerewe mugabo bashobora kuba ukurikirwa n'abantu mirongo umunani ugasanga mirongo itatu nibo bakwemera eee Eh.
yeee nuko nuko shadarake urakoze cyane murakoze neza cyane namwe mugire umunsi mwiza yego twese yego twese yego muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga turaganira kuri politike y'u Burundi muri uku kwitegura amatora y'umukuru w'igihugu azaba mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka turi kumwe na daniel daniel we
Ah, urakomeye ndakomeye cyane uherereye he daniel
yenuye mu ntara ya muyinga muri komine giterane aho bita mu ruzo mu burundi Eh, ni mu burundi nuko gusha ku ngingo
Eh, bi- bivanye no kuri bijya byabaye cyo byo gutora umukandida muri cndfdd ukungene kandi bacu byagenze kweri bimeze neza abantu urabona babyishimiye kuko abantu bari bahahereye nka samedi nko mu masaha yo ku mugoroba nibo baratanga samedi samedi ni kuwa kangahe ubwo ngubwo mu kirundi
Ah, samedi ni kuwa kangahe mu kirundi
ni ku munsi wa gatandatu ubwo byari byakunaniye kubivuga koko komeza biba no nyine ndimi usanga zigongana niko bimeze kabisa oya mujye mugerageza kuvuga ururimi rwacu izo ndimi z'amahanga ni byiza turaziga turazivuga ariko rero kuki zi- kuki uru- indimi zacu ze zitatubangukira
Eh, byari biryoshye kweri hano muri ruzo kubera abantu bose bari babyiteguriye abandi bafite ibyapa byanditse ko mukuru w'umugambi uburyo nyine yashowe nk'umukandida w'umukuru w'igihugu mu bazogushinga mu gibazo cy'umukuru w'igihugu byari biryoshye abantu bose bari babyishimiye kweri ntiworaba abandi nyine bafite ibiti by'imyumbati kweri kandi abantu bose babona ko banezerewe kandi bashi- bashimye bose
uti batangiye kwi- kunezerwa ku wa gatandatu ubwo se bari bazi yuko koko nkuru nziza perezida nkuru nziza atazongera kuba kandida w'umugambwe
umva bari bafite igisika cyo kumenya uzomusubirira mu kibanza cy'umukuru w'igihugu yeee nuko nuko Eh, daniel eh, ndagushimiye yego eh, murakoze cyane nuko nuko umugoroba mwiza
sawa murakoze radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda iki kiganiro cyanyu murisanga mwese mwarimo abatumirwa mbashimiye cyane ko mwanditse muri benshi cyane rwose mushaka mufite inyota yo kukizamo ariko rero nyine burya isaha irihuta cyane niyo mpamvu nagira ngo mpamagare manase adusoreze iki kiganiro cy'uyu munsi abandi rwose mwihangane turabazirikana turabakunda ntabwo ari uku ntabwo ari- ntabwo ari ukwanga kubaha ijambo rwose ni uko igihe kitubana gitoya manase we
Halo, urakomeye uri hehe Ah, mu- muyinga mu giteranyi.
mu burundi Ego, ufite amasegonda mirongo itatu yo kudusoreza iki kiganiro yemwe yemwe ayo ni menshi cyane.
No.
Murakoze cyane ku byerekeye ni n'ibi byarayibaye n'iri teka ntangere.
Ah, Eh, aho nari mperereye ni ukuri kari akanyamuneza byari ibyishimo ntangere aho wabona abatari bake nyene babyina baryohewe cyane kubera baje gushikiriza umukandida azoserukira abagumya abantu byari ibintu byiza cyane kweli nuko nuko urakoze manase tabwe murakoze namwe inshuti banywanyi b'ijwi rya amerika kandi mwese uko mungana nongeye kubashimira rwose nk'uko mwabyitabiriye mushaka kuza muri iki kiganiro nta amagambo ntabwo ahagije yo kubashimira gusa turabakunda muturi ku mutima rwose uko tu- turabakunda pe nuko ndabashimiye cyane ahubwo mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu ijwi rya amerika murakarama